iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo twebwe kino kibazo cya perezida wa kafu yisa hayita nawe umeze nkawe nawe uri umuntu urya ruswa ku buryo futuboro afurika ntitera imbere kubera ubwo buyobozi bwe nawe njye nifuza ko nawe ahubwo nawe yatanga ibibaho akegura uwo ni umuhinga mu byerekeye inkino ndengera alain patrick avuga ku ngingo ya perezida wa fifa seplate yo gutanga imihoho mu mabanga yo kuyobora iryo shirahamwe iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya yamara dutanguriye ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi waramutse neza eugenie
waramutse nawe fidel bwakeye neza nshuti mwese muduteze amatwi duhere kuri bimwe mu bikubiye mu itangazo rya deparitoma ya leta muri amerika ku burundi rigira riti guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ikomeje gushimangira aho ihagaze kuri ko guverinoma y'u burundi igomba kubahiriza amasezerano yarusha harimo ingingo zijyana na manda ntarengwa za perezida amasezerano yarusha yaganiriweho yitondewe kandi akemerwa n'amashyaka hafi ya yose n'inzego za sosiyete sivile mu burundi yatumye intambara yakoze amarorerwa irangira kandi ashyiraho inkingi zo kwisubira ku burundi nyuma y'intambara itangazo rigakomeza rigira riti leta zunze ubumwe za amerika yongeye gutera mu ry'umuryango wa afurika y'uburasirazuba mu gusaba ko amatora yigizwe inyuma mu burundi gusaba amashyaka yose mu burundi kwihutira guhagarika urugomo kudakoresha ingufu kwihutira kwambura intwaro imitwe yose y'urubyiruko ifite ibirwanisho ishyigikiye amashyaka ya politiki iri tangazo turaza kurigarukaho mu makuru yacu yihariye ku burundi kongere amerika hejuru kuwa kabiri yarangije igikorwa cyayo cyo guhagarika ikusanya rishingiye ku matelefoni hagamijwe kuburizamo ibitero by'iterabwoba ibyo bikorwa bikazasubizwa amasosiyete y'amatelefoni mu mezi atandatu sena yatoye n'amajwi mirongo itandatu n'arindwi kuri mirongo itatu n'arindwi ishyikira umushinga w'itegeko wari wamaze kwemezwa n'abadepite ukaba wahise woherezwa kwa perezida barack obama kugira ngo awushyireho umukono sep burara perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru fifa hejuru yasezeye ku mirimo ye bitewe n'urukozasoni rwa ruswa ruvugwa mu buyobozi bw'iryo shyirahamwe burara yari yongeye gutorerwa manda ya gatatu nka perezida w'iryo shyirahamwe mu minsi ine ishize ni manda ya gatanu mbabarire yasabye ko habaho kongere idasanzwe ya futuboro kugira ngo hakorwe hatorwe perezida mushya kandi yavuze ko azagumana ububasha bwe nka perezida w'iryo shyirahamwe kugeza undi atowe impuguke zivuga ko iryo tora rishobora kuzaba hagati y'ukwezi kwa cumi na kabiri n'ukwezi kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abakora ibikorwa by'ubutabazi mu bushinwa rwagati bamaze ijoro ryose bagerageza gushakisha haba basimbutse urw'impanuka y'ubwato bw'ibirinduriye mu mazi mu ruzi rwa yangtse ibiro ibiro ntaramakuru by'ubushinwa zingwa byatangaje ko kugeza ubu abantu cumi na bane gusa hari bo bakuwe mu mazi hamwe n'imirambo irindwi abantu barenga magana ane mirongo itatu ntawe uramenya irengero ryabo abasirikare barenga ibihumbi bitatu n'amato mirongo ine n'umunani bafite uruhare mu bikorwa by'ubutabazi nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya leta y'ubushinwa perezida wa sudani omar al bashir ushakishwa ku byaha bya jenoside n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ejo kuwa kabiri yarahiriye indi manda y'imyaka itanu bwana bashir yijeje kuzarwanya ruswa kuvugurura ubukungu no kugarura umubano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi yanarahiriye kugeza amahoro mu ntara eshatu zitandukanye aho imitwe irimo kurwanira ishaka guhirika guverinoma ni mu ntara ya Nile darfur na kordofa perezida yasubiyemo ibyo yari yijeje ku mbabazi zuzuye kuwo ari we wese mu barwanya ubutegetsi bafite intwaro uzifatanya mu biganiro by'amahoro bwana bashir amaze imyaka makumyabiri n'itanu ayobora sudani iki gihugu nticyahanganye gusa n'inyeshyamba zifite intwaro ahubwo cyanafatiwe ibihano mu rwego mpuzamahanga kandi gitakaza ubukungu bwa lisansi n'ibikomokaho ubwo sudani y'epfo yitsindi- yatsindiraga ubwigenge ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr riratangaza ko imirwano ikaze n'ibura ry'ibiribwa muri leta ebyiri zo mu majyepfo ya sudani byatumye abaturage bahunga ingo zabo izo leta ni unity na apple nile zabayemo imirwano kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane iyo mirwano kandi yatumye imiryango mpuzamahanga yakoreraga muri ako karere isezera hcr itangaza ko ihunga ry'imiryango y'ubutabazi ryatumye abantu ibihumbi magana atandatu mirongo itanu batabona inkunga y'ubutabazi bakeneye muri nigeria abarwanyi b'umutwe wa boko haram bongeye kugaba igitero mu mujyi wa mayiduguri uteganijwe u- kubamo icyicaro cy'ibikorwa by'ingabo za nigeria bigamije guhashya uwo mutwe w'iterabwoba amakuru aturuka muri uwo mujyi avuga ko abarwanyi ba boko haram bakoresheje grenade zoherejwe na rokete ariko ntibabashije kurenga inkengero z'uwo mujyi nyuma yaho umwiyahuzi wakoresheje bombe yiturikirije mu isoko ry'amatungo i mayiduguri amakuru ya- y'ikubitiro yemeza ko abantu makumyabiri aribo bahitanywe n'icyo gisasu
urakoze eugene ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira rero mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi abapolisi babiri nibo bakomerekeye mu gitero cya grenade cyakozwe ahariko hatangirwa ikarata y'itora kuri lise municipal yo ku musaga abayiteye ntibashoboye gufatwa ibindi kuri iyi nkuru turabihabwa na tabita mukamusoni hari saa yindwi n'iminota mirongo itatu aho abariko baratora ikarata y'itora n'abayitanga bategwa grenade ku biro vy'itora biri kw'ishure rikuru rya musaga aho bita kuri lise municipale ni kw'ibarabara rya mbere rya musaga iruhande y'ibarabara rikuru riva mw'ijenda rija mu gisagara ca bujumbura abapolisi babiri baciye bakomere nk'uko icegera c'umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye yabimenyesheje ijwi rya amerika abakoze iryo bara ntibaramenyekana kuko ntibashoboye gufatwa ariko igipolisi ngo caciye gihitamwo gufata abari basanzwe bari mu myerekano ico gipolisi nyene cita imigumuko aho twahashika muri ico kibanza isaha icenda n'iminota mirongo itatu hibonekeza abapolisi benshi bafise inkoho bamwe babona ko bumiwe abandi bafise agashavu kenshi bidoga ko ari abantu bagira babamare mu ibarabara uruja n'uruza rw'abantu n'imiduga ntivyari vyinshi ariko hari abantu wasanga mu migwi abandi nabo bagenda umwumwe ivyo vyagenze uko mu gihe isaha zine zo mu gitondo hari humvikanye amasasu abari aho bavuga ko ari abapolisi bariko baragerageza gushwiragiza abashaka kugira imyerekano inyuma y'isaha y'indwi n'iminota mirongo itatu iyo grenade imaze gutegwa naho nyene humvikanye amasasu ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri kuva isaha icumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu gushika isaha cumi na zibiri hari hacumvikana amasasu icibonekeza mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura ni uko imyerekano ibera hagati mu makaritiye mu mabarabara makuru ubu ntibigishoboka ko abagira imyerekano bashikayo kuko harangwa abapolisi benshi bikaboneka ko abo bagira imyerekano barabana rugwe n'igipolisi mu kanyosha ho havuzwe abapolisi binjira mu mazu kurondera abagira imyerekano nayo muri za kinindo na kinanira utubarabara twinjira mu makaritsiye turacugaye aho ni mu gihe mu gisagara ca bujumbura kuri uyu w'imana ariho hatangura gutangwa ikarata y'itora bikaboneka ko umutekano udakwiye ariko hari ayandi makaritsiye ico gikorwa kiriko kiraba mu mutekano ayo ni nka kamenge kinama buyenzi n'ahandi mu gihe muri karitsiye ya mutakura vyavuzwe kuri radiyo y'igihugu ko hari inzu yoba yahiye kw'ibarabara rya cumi n'indwi bivuye ku vyuka vyokera vyatewe n'igipolisi ayo makuru agatangwa n'abanyagihugu baho icegera c'umuvugizi w'igipolisi arabibeshuza akavuga ko abo banyagihugu babivuze babeshe kuko ngo nta vyuka vyokera bishobora guturira inzu ahubwo ngo iyo nzu yaturiwe n'umuriro atawuramenya aho wazananye i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu abadepite b'inama nshingamateka y'umuryango wa afurika mu buseruko ejo bagendeye ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama mu ntara y'ubuseruko bw'u rwanda mugenzi wacu eric bagiriwe ubusa yajanye n'abo badepite kandi uru ni urugendo rwa kabiri bagiriye muri iyo kambi aratubwira icyo urwo rugendo rwashaka gushikako uruzinduko rw'abo badepite b'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba basuye iyo nkambi ya mahama icumbikiye ibihumbi hafi makumyabiri na bine by'impunzi z'abarundi nyuma gato y'uruzinduko rw'abaminisitiri bo muri uwo muryango nabo muri iyo nkambi bose barareba ubuzima izo mpunzi zibayemo n'ibibazo bizugarije umunsi ku wundi bakabishyikiriza abakuru b'ibihugu bihuriye kuri uwo muryango mu ijwi ryumvikanamo uburakari avugira abarundi ahagarariye mu nkambi ya mahama ubutumwa yahaye abo badepite bwana terance nzohaba nayo yasabye ko ubuvugizi bwakorwa vuba bagasubira mu gihugu cyabo ikindi nacyo twashaka kubasaba ni uko mubikora vuba hano ntimuhave muharura ngo hari abahunze bamwe nk'uko numvise numvise bagenda baravuga ngo ntacyo twahunze hano hahunze abantu batandukanye amoko yose bari mu migambo itandukanye itemewe na senidefidedi ntabwo rero igihugu tugomba kugihebera senidefidedi yonyine amarira y'abagore n'abana hano azabakururira akarambaraye ndarangije murakoze nimwashikana ubwo butumwa ni amagambo yateye ikiniga madame afisa musi umudepite uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu muryango wa afurika y'iburasirazuba hita turikararira mu bibazo by'ingutu byagaragaraga muri iyo nkambi ya mahama harimo icyo kutagira amazi cyashoboraga no gukurura indwara zishingiye ku mwanda ubu cyavuye mu nzira abagenerwaga litiro icyenda ku munsi z'amazi ubu zageze kuri cumi n'eshanu ni ibyishimo kuri icyo kimwe ariko amarira ku bindi yo aracyari yose birimo iby'ubuvuzi budahagije amafunguro kutagira inkwi zo gucana n'ibindi amazi turashimiye ubu bwose ku rugero rwiza rw'amazi ninde wajyaga ajya kuvoma saa cyenda
jewe nagenda saha nagenda isaha zine z'ijoro nkataha isaha y'icyenda cyangwa isaha y'icumi n'imwe buriko burake kuvuga ngo ntibizongera hari imodoka zitatu zizatuzanira amazi ubu rero bashyizeho ngo indwi ubuya zirakwiye amazi arakwiye ariko ikibazo ni inkwi waherukaga koga ryari ntarabona amazi najya kuyadaha mu kagagera nawe ntibatwemerera kubera amazi yabonetse noga gatatu kane Mu cyumweru.
nkoga saa sita nkoga kubera hashushe ngaha no ku mugoroba nkoga ku mazi turabibashimiye kubi kabisa Em, n'ikintu bita indya indya ziracyatugora none ubu bazoguha amasaha n'icumi y'ibigori ucuyamarira ukwezi hanyuma uca uvuga ngo izo ni indya baguhaye ubwo amazi yakemutse nabwo tuvuge ngo n'ibindi bizagenda bikemuka hamwe tuzobona izo ndya zibonetse inkwi zikaboneka umuntu akivuza neza nta ngorane zihaciye aho kabisa tuzoca dushima umva umva mugabo utu ni udukwi se udukuye hese reka ngerageze kutubara kamwe tubiri dutatu tune dutanu uzadukoresha mu gihe kingana iki kandi ndebe uyu nguyu niko mugabo izi nkwi uzazikoresha igihe kingana iki ukwezi kamwe tubiri dutatu ni uruse barubaze eee nabwo barubaje tubwira uburyo uzazikoresha ubu nyine ndazitekesha nka rimwe bikaba birangiye uteka iki ibigori ibigori se izi zahisha ibigori ni izi nyine baduhaye nukuri impamvu bahunze n'ingaruka zakomotse ku buhunzi nibyo inteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba igiye kwigaho ikabikorera ubuvugizi dr martin nduwimana ni umudepite uhagarariye uburundi mu muryango wa afurika y'iburasirazuba rero eh, icyo twifuza icyatuzanye kwa rukora bimwe n'ibintu bimeze hari ibyo dushimye ariko tukifuza cyane cyane gusumba ibindi yuko by'ukuri izi mpunzi cyaje kizirukana covaho hanyuma bagasubira iwabo nicyo tu- twifuza twebwe rero cyatuzanye n'icyo kandi twumvise n'icyo eh, izo mpunzi nyine zi- zi- zivuga tugiye eh, rero kwicara hamwe nk'urwego rw'iramashinga amateka hanyuma turaheza tukagira icegeranyo tukagira rero aho tubicisha kugira ngo inama yacu n'amashinga amateka yacu ikore ijanye cyangwa ishigikira ibindi bikorwa biri birakorwa muri kano karere Inama zahuje ubugira kabiri abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango i Dar es Salaam muri Tanzania biga ku kibazo cy'u Burundi. Ingendo z'abaminisitiri b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba basuriza impunzi z'abarundi aho bari hose mu bihugu bitandukanye. Hiyongereyeho badepite bo muri uwo muryango n'abandi. Byose rubanda rwugarijwe n'ibibazo by'ubuhunzi ruhanze amaso umuti urambye uzabiturukamo. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, imahama mu nkambi y'impunzi z'abarundi.
mu rwanda pasiteri jean bosco wikindi igihe yitaba sentare yisumbuye yabwiye sentare ko urubanza rwiwe rwo kwigizwayo kuko arindiye inyishu izova muri sentare ya arusha aho yasaba ko sentare ya arusha yo kwimurira urubanza rwiwe ahandi hatari mu rwanda kuko yavuga ko mu rwanda atabutungane azoharonka nibyo asumutakabobo yadushikiriza imbere y'urukiko rukuru pasiteri w'inkindi yasabye urukiko ko rwasubika urubanza rwe kugeza igihe azabonera igisubizo ku busabe yagejeje ku rukiko rwa rusha asaba urwo rukiko ko urubanza rwe rwakwimurirwa ahandi kuko mu rwanda nta butabera azahabona pasiteri yongeye kwikoma abavoka yahawe n'urugaga rw'abavoka bo mu rwanda ngo baze kumwunganira yavuze ko ari abashinjacyaha biyambitse umwambaro w'abavoka ibyo akabihera ku kuba atari abavoka yihitiyemo ndetse ngo akaba atabazi yagize ati nta mwunganizi mfite nk'uko nabibabwiye kuva kera aba banyicaye iruhande si abanyunganira nta kiganiro nagirana nabo ntabwo mbazi ntabwo bakwiye kuza kunyicara iruhande pasiteri w'inkindi yagize ati aba bavoka mbona bafatanya n'ubushinjacyaha ntabwo banyunganira izi mpamvu zombi nizo zatumye uwinkindi asaba ko urubanza rwe rusubikwa maze akabanza agategereza icyemezo cy'urukiko rwa rusha niba urukiko rwakwemera ko urubanza rwe rwakoherezwa mu bindi bihugu bitari mu rwanda pasiteri w'inkindi yongeye kwifuza ko urugaga rw'abavoka rwamuha urutonde rw'abavoka bose bemewe mu gihugu maze akihitiramo uwo ashaka ariko uwinkindi akavuga ko kuva yabisaba uhagarariye abavoka bo mu rwanda atigeze amuha igisubizo ngo ahubwo amuha abavoka adashaka ngo baza kumushinja aho kumufasha kwiregura abavoka uwinkindi avuga ko aho kumwunganira baza gufatanya n'ubushinjacyaha kumushinja ni metere ngabonziza joseph na metere hishamunda izakari boherejwe n'urugaga rw'abavoka ngo bamwunganire kuko yagaragaje ko atishoboye kuva yafatwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda ruri arusha metere ngabonziza asabwe n'urukiko kugira icyo avuga ku bivuzwe n'uwo baje kunganira yagize ati twaje mu rukiko mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyavugaga ko umwanzuro w'urukiko rukuru ugumyeho hari n'ibaruwa twashyikirije urukiko twandikiwe n'ubuyobozi b'urugaga rw'abavoka itwibutsa ko tugomba gukomeza kunganira uw'inkindi mu gihe cyose nta bandi bunganizi yishakiye afite urukiko rw'ikirenga rwafashe icyemezo cy'uko aba bavoka babiri ari bo bagomba kunganira metero w'inkindi ko ibyo avuga ko abyanze ko ibyo avuga ko atabashaka nta shingiro bifite cyakora aba bavoka ba uwinkindi n'ubwo uwo bafasha atabemera nabo basabye urukiko ko rwabaha umwanya bakabanza bagasoma dosiye bitonze ko bibaye na ngombwa basaba ko urubanza rutangira bundi bushya kugira ngo babashe kurwumva neza umushinjacyaha we yabwiye urukiko ko icyo cyemezo cy'uwinkindi gisaba urukiko rwarusha kuba rwakwimura urubanza rwe rukavanwa mu rwanda avuga ko nta mpamvu yatuma habaho gusubika urubanza ngo kuko atari ubwa mbere abisabye ko urubanza rwakomeza kugeza igihe icyemezo kizafatirwa uhagarariye ubushinjacyaha yanavuze ko uwinkindi adakwiye gukomeza kwangwa abamwunganira ngo kuko umuburanyi iyo atishoboye yemera abunganizi ahawe ngo ahitamo abo ashaka mu gihe afite ubushobozi bwo kubihembera ubushinjacyaha bwakomeje bugaragaza ko ibyo abunganira uw'inkindi basaba byo gusubika urubanza kugira ngo babanze bahabwe dosiye byo bifite ishingiro Ari- ariko ibyo gutangiza urubanza bundi bushya byo ngo nta shingiro bifite ngo kuko urubanza rwatangiwe uw'inkindi yunganirwa gusa ngo ibyakozwe abamwunganira baramaze kwivana mu rubanza bw'urukiko rukwiye kumva ubusabe bwabo byo ngo bikaba byasubirwamo kuko uwinkindi atari yunganiwe ubushinjacyaha bwakomeje busaba ko icyemezo cy'urukiko cyafatwa nk'itegeko abunganira uwinkindi aribo metere yishamunda na metere ngabonziza yaba abemera cyangwa atabemera bak- bakwiye gushyirwa muri dosiye ku nyungu z'ubutabera kandi bagakora ku nyungu zabo uwinkindi yahise abyamaganira kure ati ubutabera bukwiye guhabwa abakungu b'abanyamafaranga ngo ntakwiye kwemezwa abamwunganira ngo ni uko atishoboye nyuma yo kumva ibivugwa n'ababuranyi bombi urukiko rwasubitse iburanisha rikazasubukurwa ku wa gatanu tariki ya gatanu kamena uyu mwaka aribwo ruzatangaza imyanzuro ku busabe bw'uwinkindi n'ubw'abavoka boherejwe kumwunganira negera imwe mu bunganira uwinkindi mubaza niba mu mategeko bishoboka ko bakomeza kunganira umuntu batumvikana abita abagambanyi maze asubiza ko ku nyungu z'ubutabera bazakomeza kumwunganira yaba abishaka cyangwa atabishaka umwunganizi wa pasiteri w'inkindi yakomeje abwira ijwi rya amerika ko nubwo pasiteri w'inkindi atabaha dosiye bo bayikura ahandi iri rizaba ari ihurizo rikomeye ku bunganizi bahawe pasiteri w'inkindi kuzakomeza kunganira umuntu batavuga rumwe asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika ku wa mbere kugera ku wa gatanu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc perezida w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru fifa se blat yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko azotanga imihoho mu mabanga yo kuyobora iryo shyirahamwe ivyo bibaye iminsi mikeyi gusa inyuma y'uko asubiye gutorwa kuyobora ishyirahamwe fifa mu kiringo kigira gatanu mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye n'umuhinga mu vyerekeye inkino ndengera alain patrick ku ngingo ya se blat yo gutanga imihoho mu mabanga yo kuyobora fifa ale patrick ndengera kwegura kwa sep blatter ni ikintu ni inkuru mwakiye mute mwageza ku bakunzi b'umupira w'amaguru Eh, urakoze bwana karekezi iyo nkuru kuri ngewe giti cyanjye iranshimishije cyane ukwegura kwa seth blatter kuko fifa kuva imaze imyaka myinshi ayiyobora imyaka igera kuri cumi n'irindwi kuva muri mirongo icyenda n'umunani hakomeje kuvugwa ibikorwa bya koribisiyo byo kurya ruswa eh, ku- muri fifa ku buryo ni ikibazo cyari gikomeye cyane abantu benshi babyinubira haba amafederasiyo y'i burayi n'ayo muri amerika bose uh, usanga uyu munsi bishimiye icyo cyemezo nanjye giti cyanjye kiranshimishije cyane ku buryo hakenewe amavugururwa akomeye cyane muri fifa uragira uti kiragushimishije ariko uyu sep blatter yatowe mu cyumweru gishize ku wa gatanu ntabwo ari kera kuki ahise yegura kandi yaravuga ko adashaka kwegura Eh, biragaragara ko no- n'iyo ruswa igera no mu matora ku buryo eh, urebye abantu bose ibihugu byose bigize fifa ni byinshi cyane kubona amajwi y'ijana na mirongo itatu na atatu kuri we bisanzwe bimworoheye kuko agenda atanga ruswa muri utwo duhugu duto dutoya turi muri fifa bose bakamutora ku buryo icyabiteye cyane si- ni inkubi y'ubucamanza bwa amerika bwatangiye kujya guha- guhagarika abantu barindwi muri izurich mu busuwisi bararegwa kunyereza amafaranga agera ku ijana miliyoni ijana na mirongo itanu ku buryo rero niko gutorwa kwe kurimo na ku- ku- ntawamenya niba bitarimo muri iyo ruswa nabyo hanyuma wareba ale patrick ndengera ukurikirana umupira w'amaguru ku isi kuri afurika ku buryo bw'umwihariko kuba uyu sep blatter asezeye ku mwanya wo hejuru wa fifa umugabane wa afurika uhombye iki wungutse iki Eh, afurika yo navuga ko twagowe cyane kugira uriya wari hejuru ya fifa eh, umaze kudemisiyona sep blata tukagira n'ikindi kibazo cya perezida wa kafu isa hayitu nawe umeze nkawe nawe uri umuntu urya ruswa ku buryo futuboro ya afurika ntitera imbere kubera ubwo buyobozi bwe nawe njye nifuza ko nawe ahubwo nawe ya- yatanga ibihoho aka- aka- akegura kuko nawe kuyobora bimaze amaze imyaka myinshi nta kintu gisa ahindura ahubwo bi- birirwa muri ruswa ameze nk'uyu nguyu se burato kandi bari yaramushyigikiye no mu byo akora byose Eh, ngira ngo no gutanga no gutorwa byose bica muri izo nzira Eh, bakagenda bakubaka ibihugu mu bihugu bitoya by'amashuri ya federasiyo hano eshanje bakavuga ati muzadutore hanyuma rero ugasanga arafenti konti nibo bagarutse ku buyobozi ariko nta kintu gishya bamariye umupira no muri afurika rero nawe dufite ikibazo cya isaha yetu nawe njye nifuza ko nawe yavaho uravuga ko ari umuyobozi wa fifa ku isi ari umuyobozi wa- w'umupira w'amaguru muri afurika wa kafu isa hayatu nawe uvuga ko ah, yaranzwe na ruswa ariko nk'uko bisobanuye batorwa n'abayobozi ba- b'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu kandi bashaka ko umukino w'umupira w'amaguru uzamuka mu bihugu byabo ikibazo ni ikihe ikibazo ni uko ah, ntabwo bashishikajwe no kuzamura umupira muri ibyo bihugu Ikiba- ikibashishikaza mbere na mbere ni amatora yuko bo batorwa bakongera bagaruka ku buyobozi kuko bag- nubwo bagenda bagafata nk'abayobozi b'ama- b'amafederasiyo muri buri gihugu bakabaha ruswa ku giti cyabo ariko mu- mu by'ukuri umupira ntabwo uzamuka nko muri afurika tumaze nta gikombe cya- cy'isi na kimwe turatwara dufite abakinnyi bakomeye benshi bajya gukina i burayi bakaba aba mbere bagafata n'ibikombe bishoboka bite ko mu gihe- iyo bagarutse muri afurika badashobora gutera imbere ni uko amafederasiyo yo muri afurika ntabwo akora bihereye kuri iyo kafu ya isahayitu kumanuka hasi ugasanga ibintu byo gushaka byose biri mu matora bashaka kanguha akantu kaka- amafaranga make afashe rero nifuza ko bashyiraho nk'amashuri menshi yo kwigisha abana batoya yo ku- yo kubazamura ahubwo nkurikije uko usesenguye n'ibisobanuro utanze ale patrick ndengera urumvikanisha ko n'amashyirahamwe y'ibihugu ubwayo yamunzwe na ruswa iyi nayo cyane yamunzwe na ruswa ugasanga n'urugero natanga no mu rwanda ferwafa nayo nayo mbona nawe nta kigenda uyu munsi nta kipe gihugu tugira kumenya umutoza bazanye ejo bundi ngo yasubiye kwiga ubu nawe muri semu ntawe ubizi ugasanga ikipe yacu y'amavubi ntitera imbere nta n'aho ijya nta n'aho iva ku buryo nabo bose abayobozi ba ferwafa bishimira kujya mu myanya gusa iyi demisiyo ya ya se burata yakwiriye kuba bose bakava mu nzira bagashyira abantu bayoboye batarya ruswa bashaka kuzamura umupira nyamupira byacu ndagushimiye cyane ale patrick ndengera dukunze kuvugana cyane asesengura umupira w'amaguru na siporo mu rwego mpuzamahanga urakoze cyane murakoze cyane bwa ndetse karekezi
inshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire dutege amatwi Eugenie Mukankusi atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije Eugenie
urakoze fidele twababwiye ko guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ikomeje gushimangira aho ihagaze kuri guverinoma y'u Burundi ko igomba kubahiriza amasezerano yarusha harimo ingingo zijyanye na manda ntarengwa za perezida Rito- iryo tangazo ryavuye muri perezidansi ya amerika rikagira riti icyemezo cya perezida pierre nkurunziza cyo kwirengagiza manda ntarengwa iteganijwe mu masezerano yarusha bituma uburundi bu- buha- bu- buhungabana n- hamwe n'akarere kose bigatera urugomo kandi ibi byatumye ubukungu bw'igihugu buhagarara nabi kongere y'amerika hejuru kuwa kabiri yarangije igikorwa cyayo cyo guhagarika ikusanwa rishingiye ku matelefoni hagamijwe kuburizamo ibitero by'iterabwoba ibyo bikaba bizajya bikorwa n'amasosiyete y'amatelefoni mu mezi atandatu Set- sep brara perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru fifa hejuru yasezeye ku mirimo ye bitewe n'urukozasoni ruvugwa mu buyobozi bw'iryo shyirahamwe ku byerekeye ruswa abakora ibikorwa by'ubutabazi mu bushinwa rwagati bamaze ijoro ryose bagerageza gushakisha ababa basimbutse urw'impanuka y'ubwato bw'ibirinduriye mu ruzi rwa yatse ibiro ntaramakuru by'ubushinwa byatangaje ko kugeza ubu abantu cumi na bane gusa aribo bakuwe mu mazi hamwe n'imirambi irindwi abantu barenga magana ane mirongo itatu ntawuramenya irengero ryabo abategetsi bo mu rwego rwo hejuru ba amerika ba- muri iki cyu- ku cyumweru gishize bageze- bagiye kubonana n'abarwanya ubutegetsi b'abahuthi bigaruriye yemen ibi byemejwe na departoma ya leta muri amerika n'ejo kuwa kabiri iyo nama hakaba ari iya mbere yemejwe ku muga- yemeje ku mugaragaro hagati y'umutegetsi wa amerika n'abahuthi kuva aho abarwanyi bigaruriye umurwa mukuru wa yemen
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bikaba bigarukiye aha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda facebook radiyo yacu voa ibibazo rero by'itangazamakuru n'abanyamakuru musabwe kutwoherereza amanimero yanyu tukabahamagara mukagira uruhare muri iki kiganiro whatsapp ni nimero rimwe magana abiri na kabiri magana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe naho facebook rero ni voa radiyo yacu abatumirwa bacu uyu munsi rero muri iki kiganiro cy'ibibazo by'itangazamakuru n'abanyamakuru mu burundi ni tabu renova ni visi perezida w'umurwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ibimenyeshamakuru cnc cyangwa se conseil national de la communication mu gifaransa hanyuma undi mutumirwa wacu ni alexandre niyungeko avugira urunani rw'abanyamakuru mu burundi ni ukuvuga sendika de journaliste du burundi wari mu rwanda renovate ari i kigali tabu we urahura akomeye
yego ndaho ndagize mwiriwe alexandre urahurira urakomeye nawe
Eh, amahoro neza
alexandre niyunge ko uvugira urunani rw'abanyamakuru mu burundi sendika de journaliste du burundi kuki uri mu rwanda kuki uri i kigali
Eh, sinzi sinzi ko wari wakubwira ko ndi kigali umugabo bwa mbere rwose nakubwira ko ndi kigali kandi eh, nibaza no ku mvo z'umutekano wanjye Eh, nokubwira aho ndi ako kanya Eh, ko eh, kuva aho amaradiyo aturiwe agasamburwa n'ubutegetsi eh, umutekano w'abamenyeshamakuru navuga ko wa- wabaye muke cyane rwose gushika aho eh, abamenyeshamakuru eh, bapfa bakomoka bagahunga kubera ko ariko barakwirakwiza eh, bamwe mbere nuvuga ntibashaka kubakuzi alexandre ko Urumva- nimero niko alexandre ko telefone yawe itavuga neza wareba ukuntu wimuka ukagana nko ku ruhande gato tukareba ko noneho umurongo ukora neza
sinzi ko mu ubu noneho ndumva hari bishobora kuba ari byiza kurushaho ni uko ukomeza wavugaga impamvu wavuye mu burundi
ego nizo nari ndabaza mu burundi novuga ko eh, eh, ku kibanza cy'umumenyeshamakuru atakihari muri kino gihe na cyane cyane mu me- abamenyeshamakuru novuga ntibigenga aho kuva aho amaradiyo yabo aturiwe ibinyamakuru bigasamburwa eh, umutekano urumva wa- wacu w'abamenyeshamakuru eh, uta- utari uhari na gatoya kubera byabonetse ko hariho eh, intumbero y'abo bari ku butegetsi yo kuhohotera abamenyeshamakuru
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda renovata bu visi perezida w'umurwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ibimenyeshamakuru nibyo koko mu burundi abanyamakuru nta mutekano bafite
Eh, murakoze ko mpa ijambo jewe ikintu ca mbere novuga ni uko umutekano burya uri mu mutima w'umuntu imbere yo kuja mu bija- mu vyerekeye umutekano muri rusange ikintu navuga ni uko gushika uyu munsi icyo tuzi ni uko eh, n'imbere y'uko ibyo niyunge ko ashikirije ejo by'uko amaradiyo ngo yaturiwe ngo asamburwa n'ubutegetsi hasigaye kumenya ko ari byo ngira we warabifitiye ibyemezo nomenyesha yuko twaza turumva mu maradiyo bo nyine abamenyeshamakuru bavuga yuko ngo hari abamenyeshamakuru umutekano wiwe ngo uto- utoroherejwe ariko muri rusange icyo novuga ni uko mu byaza biraba twarumva umumenyeshamakuru uyu canke uriya hirya no hino agira ingorane bijanye n'ukuntu yitwara hari n'aho wasanga rimwe na rimwe azize umwuga wiwe ku buryo na cnc twebwe twarasohora n'intuze eh, n'inzandiko tukamenyesha yuko tubabajwe n'ukuntu umumenyeshamakuru uyu canke uriya hagati mu gihugu ushobora gusanga umutekano wiwe utorohereje umugabo dufashe ibyabaye ngaha mu gisagara ca bujumbura abamenyeshamakuru muri rusange ntitwavuga yuko umutekano wabo utubahirijwe ibyo tubivuga twisunze yuko mu by'ukuri abamenyeshamakuru uyu munsi baba batarangwa mu mu gihugu cyabo cy'amavukiro mu burundi muri bo sinzi ko niyunge ko yoba afise akarorero ko umumenyeshamakuru yoba ariko araronderwa yoba- yoba ariko arahigwa ku bwacu izo nkuru ntazo dufise mugabo nk'uko navuze nti umutekano uri mu mutima w'umuntu niyunge ko yavuze ko adashaka kumenyesha aho ari ni- ni intuze n'uburenganzira bwiwe Ah, mu gihe rero ariko aravuga yuko abamenyeshamakuru umutekano wabo uta- utubahirijwe jewe numva umengo ico sinogishingira intahe n'ikimenyamenya harimo umumenyeshamakuru eh, ari ngaha si umwe si babiri n'abandi bakorera mu gihugu hagati babandanya bakora sinzi rero iyo avuze ngo abamenyeshamakuru sinzi ko yivuze we n'abandi bamenyeshamakuru yodondagura mugabo hariho abamenyeshamakuru batari ngaha mu gihugu hari n'abandi bamenyeshamakuru bari ngaha mu gihugu kandi bari mu- ku mu- ku mwuga wabo kuko hambavu y'ayo maradiyo umunsi atari karakora hariho ayandi maradiyo uyu munsi ariko arakora murakoze dufatiye kuri ayo maradiyo adakora ah, adakora nangahe akora nangahe
amaradiyo uyu munsi adakora yagize ikibazo ni amaradiyo atanu hariho rema hakabaho isanganiro hakabaho rpa hakabaho eh, renaissance n'iradiyo bonesha
zimwe ariko koko zaratwitswe cyangwa ntabwo zatwitswe
bo ibyo twese twabonye ni uko aya maradiyo ni umuntu agiye kuraba amaradiyo yaraturiwe kandi icyo ntumenyesha ngaha ni uko eh, ubutungane mu burundi buri ko buragira amatohoza kugira ngo bume- bushire ahabona ejo cyangwa hirya y'ejo abaturiye ayo maradiyo kugira ngo umwe umwe wese akurikiranwe ku ikosa yakoze ayaturiwe ni ayahe
amaradiyo yaturiwe nk'uko tubibona umuntu acitse aho ya- amaradiyo yakorera hariho rema fm niyo yatanguye guturigwa hakabaho rpa hanyuma n'amaradiyo yandi yatewe nayo nyene isanganiro na renaissance na bonesha izo zose eh, hariho izatewe nku- nka nk'iradiyo iradiyo ya televiziyo tele renaissance hariho igice cahiye n'ikindi ubu ivyuma bita bitafashwe byose mugabo ayasigaye uriko uraraba urabona ko ibyuma byababaye cyane ku buryo kugira aya maradiyo asubira gukora bisaba ko haboneka ibindi byuma bishasha ubwo ni ni igice cy'amaradiyo atagikora akora noneho yo ni ayahe
amaradiyo ata- ak- akora uyu munsi ni menshi murazi yuko hariho ubwoko bw'amaradiyo hariho amarare bon simbona ingene nobivuga mu kirundi mu gifaransa hari ibyo bita les radio thématique ni nk'aya maradiyo eh, hakaba n'ayandi maradiyo bita les radio generaliste muri ico gihe rero aya maradiyo tematike ubu amenshi arakora aya maradiyo generaliste rero niyo yagize ikibazo ariko rero hambavu y'aya maradiyo navuze atagikora ayasigaye yandi yose arakora mu burundi
renovat tabu yari arimo adusobanurira ibibazo by'amaradiyo adakora n'akora ariko kandi yabajije ikibazo alexandre niyunge ko alexandre niyunge ko ni- ni- nibutse ko avugira urunani rw'abamenyeshama- rw'amanya- rw'abanyamakuru cyangwa se abamenyeshamakuru mu burundi syndicat de journaliste du burundi alexandre renovat yakubajije ati hari umumenyeshamakuru uzi uhigwa
Eh, yego nivyo nta- uwo uri buvuga ati ibyo tutahigwa ahubwo jewe no ntubaza udaheza uwo ari we kuko eh, ubundi ni uko yavuze yari yavuze ngo ngo nti- ngo ntazi ko bimwe amaradiyo yaturiwe ariko ubundi arigarura avuga ati ibyo yaraturiwe kandi ni byiza ko yigaruye ariko eh, nibaza ko n'uwo kumviriza ijambo umu- uwo- umu- umuntu uvuga nti urongoye leta amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu nyamitwe yaravuze yuko hariho abanyeshuri bariko baronderwa kubera ngo boba ba- bari ba- bari muri wa mugambi wo gutembagaza Eh, ibyo ngira ngo yoheza ka nabo nyine ngira akabi- akabivuga abo bantu abo ari bo kuko i- ibyo byavuzwe ku mugaragaro hari n'aho byavuzwe mbere no kuri no kuri iyi radiyo yari Eh, hanyuma nogira nti rero eh, ibyo noneho sinibaza ko umuntu yonabikora cyane rwose ko ubu ubundi ikibazo nyamukuru ni uko eh, mu burundi n'aho avuga ngo eh, ubu- a- abamenyeshamakuru ngo umutekano wabo ura- ngo urubahirijwe ibyo nibaza ko kuba ari ugu- ni ukuri kuba ari ugusiga inkore eh, ku maso abantu kuko eh, urabye aravuze ngo ibimenyeshamakuru ariko birakora mu burundi eh, nibyo eh, ntawoharira ko eh, iradiyo tuvuge radiyo marira iriko irakora cyangwa radiyo izizigiro ziriko zirakora ibyo ibyo novuga ni eh, ama- amaradiyo ajyanye n'iby'amadini Ah, kandi ntawoharira ko iradiyo na televiziyo z'igihugu biriko birakora ariko ngaha naho nyine ugiye kuraba turavye inganda abamenyeshamakuru ngeno bariko barafatwa bo muri a- bo muri ico kimenyeshamakuru ca leta ntawoja ngaho ngo a- u- ngo avuge ko ibi bintu vyera de mu gihe hari abamenyeshamakuru eh, kubera eh, amakuru bashikiriza batariko bara eh, ivyiyumviro vyabo bashikiriza bavuga bati twebwe aya- aya makuru reka tuyakore gutya murazi ngena mu nganda z'amakuru amakuru amakuru aronderwa abo bantu bagaca batotezwa bagahabwa amamutasiyo bagashyirwa mu mu bindi bisata ari abamenyeshamakuru twavuga ati ni abamenyeshamakuru b'imwe nawe usanga bafite imyaka ne- eh, mirongo mu mwuga ugasanga baciye bakurwa mu nganda zo kumenyesha amakuru eh, ivyo rero nsi- nta- ni ibintu biboneka neza yuko turi- n'abo bitwa kuba ariko barakora nta mutekano uhari ntawo bafite niko se Abo alexandre bafise alexandre kandi wowe Rero ku giti jewe cyawe nibaza ko, alexandre
eh, ari umuntu arongoye urwego eh, n'ukuntu rucungeranye amakuru ashyikirizwa mugira nti ukuri ariko abirenza ku ruhe rw'amazi cyangwa naho ariko abigira nka nkana yego alexandre
yego none wowe ku giti cyawe urahigwa urashakishwa uraronderwa
Eh, ndakubwire jewe kuva ivyo vyovyo novuga ko nari ndabibaye mu gihe kitari gito kuva aho eh, aho bansangiye mu biro bakaza kugara maison de la presse hakaza aho hari itariki mirongo ibiri n'indwi kuva uwo munsi eh, Y'ukuhe novuga ko kwezi?
jewe nta mahoro nigeze ndonka kuko abo bantu baje kugara bari abo mu iperereza bari abo mu gipolisi Eh, mu nyuma ba- baza babugara nyuma y'umutaga bugara iradiyo eripeya turaheza tu- ku ku ijambo ry'abamenyeshamakuru wa- dusanzwe duserukira tu- ra- turiyamiriza ibyo bintu ibintu n'ibintu bintu bidafise aho bihagaze novuga ko kuva ico gihe rero eh, ah, umutekano wacu waciye utangura kuko hariho abantu baciye batangura kuturondera eh, kuko urubanza rwari rwaciwe aho bagiriye amanama yabo bati uyu muntu dutegereza guhigura Eh, ku mvo z'umutekano w'umwe yari iyo muri iyo nama sindamuvuga mugabo iyo nama yarabaye iramenyesha neza yuko umuntu yitwara ibyanira inyungu ko akwiye gukurwaho kuko eh, ngo eh, a- atungu ngo ngo atumva ngo warwanya ubutegetsi ngo atuka ubutegetsi niko se alexandre Ibyo rero bya- novuga ko byatanguye icyo gihe kuri makumyabiri na karindwi nyuma byaranabandanije eh, gushika naho mbere itandukira n'umuryango wanje gushikaho baza gutera n'amagrenade ya mukimojene ahari hari ahari hahungiye umuryango wanje Eh, urumva urumva rero ko ibyo oye eh, sinzi ko eh, eh, tabu uwamutera grenade muhiri we yoheza agira ngo ni ku- ngo biri mu mutima iwe gusa iyo iyo umaze guterwa amagrenade mu eh, ku rugo rwawe sinzi ko woheza ukavuga yuko ngaho ngo byoba ari u- ubwoba bwo mu mutima gusa alexandre wavuze ko bagusanze mu biro ngo hari ku itariki ya makumyabiri na karindwi niyo ukuhe kwezi ukwezi kwa kane ukwezi kwa kane
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti z'ijwi ry'amerika rero turimo turaganira ku bibazo by'itangazamakuru n'abanyamakuru mu burundi abashyitsi bacu ni renova tabu ni visi perezida w'umurwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ibimenyeshamakuru cnc conseil national de la communication mu gifaransa na alexandre niyumbye ko avugira urunani rw'abanyamakuru mu burundi syndicat de journaliste du burundi hagati aho rero dufite umunywanyi w'ijwi ry'amerika ushaka kugira icyo avuga ashaka kubaza cyangwa se gutanga igitekerezo yitwa arida arida wiriwe neza Mwiriwe none aba bashyitsi bacu hari ikibazo ubafitiye cyangwa se igitekerezo ushaka kubaha jewe si ikibazo ariko n'intererano nashaka gutanga yego Eh, nibaza yuko ibimenyeshamakuru byigenga ibyo twita pirive bikwiye kubaho mu burundi bikwiye gusubira gukora kuko iyo tugiye kuraba hari nk'iyi amakuru menshi a- ashyikirizwa nk'ibihuha ko menshi turonka aca ku marezo sosiyo ku mbaga nkoranyambaga nka facebook za twitter na whatsapp ku buryo ushobora gusanga umuntu wese ashobora gushikiriza ikintu ngo ni amakuru kandi ari bihuha urumva iyo hatariho izindi radiyo ngo zishobore kubeshuza abantu bashobora guhahamuka cyangwa bagahunga bivanye n'izo nkuru bashikirije zitari nzi- barose zitari nziza uri bujumbura yego ndi bujumbura urakoze cyane
yego nabo murakoze kumpamagara ye niko se renova nk'uwo mu- nk'uwo- nk'uyu arida wamusubiza ngo iki
uyu arida mu by'ukuri yavuze ni icyifuzo cyiza kandi iki ariko aravuga iki cyifuzo gihwanye n'icyifuzo natwe dufise mu by'ukuri nta na rimwe twigeze twifuza yuko ibimenyeshamakuru byigenga bireka gukora byongeye ubu bitari ko birakora na niyunge ko arayo kwemeza neza yuko cnc atariyo yahagaritse yuko ibyo bimenyeshamakuru bikora n'ubu turiho turagerageza kuraba yuko byokora ibiganiro bibandanya biba hagati y'inzego zibijejwe by'ukuri rero uyu arida iki cyifuzo ciwe naje ndacakire nk'icanje nico twese turondera dukora
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda alexandre we yego niko nk'iyo leta ivuze ko ibimenyeshamakuru bimwe na bimwe n'abanyamakuru bamwe na bamwe babogama ibinyamakuru bibogamye mbese bitanga amakuru at- abogamiye hamwe ku ruhande rumwe ni ukuvuga non balance mu gifaransa ibyo ngibyo ni ibyo mu burundi mu bamenyeshamakuru no mu binya- no mu bimenyeshamakuru birahari
Eh, icyo nakubwira ni uko eh, ubwa mbere bwobwo kuvuga yuko eh, mu mwuga wo kumenyesha amakuru atana rimwe higira haba ikosa noba ndi umwangushi noba ndi umwangushi ariko icyo ngo- umuntu yovuga gushika yuko hoba harakozwe ikosa ryotuma eh, hugagwa iradiyo cyangwa isambugwa igakurirwa ibyo nibaza ko eh, atana rimwe ryabaye muri ayo muri ayo maradiyo nikose kiranoneho urumva iyo habaye amakosa nk'ayo muvuze izo nzego zirahari kuko ntabwo ahari ahari kuhaserukira urwego rw'urwo rwa leta ruheza rugashyikiriza aho ruhagaze naho rimwe na rimwe kenshi tutabihuriza ko kuko ndibuka ko igihe bugara imihora y'ayo maradiyo mbere y'uko aturirwa bari bugaye imihora y'ayo maradiyo hagati mu gihugu bavuga ngo ayo maradiyo ngo niyo ariko atuma ngo abantu bahunga ariko duciye tugaruka no kuri byo arida avuze urumva ahubwo ko ari igihe ushane kandi noneho ntibaza ko ugiye kuraba ubu uye haraheze hafi indwi zingahe iyo maradiyo yaraturiwe yarasanguwe atakiri ko aravuga sinzi ko impunzi zari zahunze zose zatashye cyangwa bitoba byabaye ahubwo ukundi abantu bagumye bahunga
baravuga yuko baravuga yuko nibaza ko woca ngaha agaca avuga yuko ngo imenyeshamakuru mu burundi nk'uko natanguye ndabivuga ko hatakanenge na kamwe kuba karimo bashobora kuba ikosa ica nkiri noba ndiko ndabesha ariko kuvuga kandi ko ibyo bimenyeshamakuru y'amaradiyo atakindi ikora atari amakosa naho nyine koba ari ukwanguha koba ari ukubesha ye alexandre urakoze wari uvuze ibibazo by'impunzi ni ukwibutsa gusa gatoya ko hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi rivuga yuko abarundi bahunze muri iki gihe bamaze kurenga ibihumbi ijana abenshi bari muri tanzania hagakurikiraho abandi bari mu rwanda hanyuma no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo inshuti muteze amatwi radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku bibazo by'itangazamakuru n'abanyamakuru mu burundi kuri telefone dufite kandi vincent vincent uraho neza yego vincent uraho ni amahoro wowe uri hehe
na bujumbura ye hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite Mbo, mu bisanzwe yego
ikibazo ahantu kiri ku byerekeye itangaza ry'amakuru
Yego- yego komeza
ni ariko ndavuga ni ikibazo cy'inuza cy'itangazamakuru Mm,
Eh, hari ukuntu ki- ki- kidakura neza mu ntuze mu bisanzwe
sobanura Halo? Halo?
sobanura ndagukurikira Eh, navuga nti bya- byoba byiza yuko boza baratanga inkuru bazitohoje neza
hari nk'abuzi badatanga amakuru atohoje neza
oya mu bisanzwe eh, nta nta karorero notanga nuko rimwe na rimwe ha- hari aho usanga amajyamba ariko aravugwa eh, kumbura arayaturira ahandi nawe ugasanga ni amajyamba aba yatojwe rero nicyo gituma boza baratanga ama- amagambo a- a- agize ahumuriza Mm, yego urakoze yego yego renova kuri icyo kibazo cya- cy'amakuru adatohojwe neza cy'impu- impuha ni ukuvuga rumeri cy'abanyamakuru cyangwa ibimenyeshamakuru ba- babogamye bibogamye ho hari icyo mubivugaho muri conseil national de la communication
bo kuri ibyo nibaza yuko abamenyeshamakuru na cyane cyane abarongoye amaradiyo barabizi ko twaba twagize amanama twaba twagize amanama tukababwira tuti nyabunani murabe izi nkuru muri ko murazitanga ikibiriraho muzita sikurupe mugabo mukamenya mwategereza kumenya neza yuko eh, mu mwuga wo kumenyesha amakuru hariho korekite turetema na difiziyo muri icyo gihe rero mu gihe mwazanye amakuru reka gusimba etape ya teretema mu- ngo musimbire kuri difiziyo kuko hariho igihe usanga amakuru mutanze bukeye kabiri musanga ayo makuru atariyo ibyo nabyo bigaca bituma iradiyo yanyu idaheza ngo yakirwe nk'iradiyo ishikiriza ukuri mu by'ukuri ntitwovuga muri rusange ngo ayo maradiyo ngo ashikirize ibidata- ibidatohojwe na alexandre yabivuze ati ntitwovuga yuko iminsi yose ayo maradiyo ata- atakosa akora amakosa ayo maradiyo yaba yabaye kandi iyo abaye akenshi hariho igihe amadosiye yugururwa n'ahandi duca mu mpanuro kugira ngo tugerageze eh, kubabwira kubahanura kugira ngo bakore neza ibyo rero ni bya minsi yose naco gikorwa ahanini tujejwe co kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bitangaza ayo makuru n'ibyo eh, bitangaza ibyo ari byo hanyuma gatoya umunkundiye hariho ikintu gatoya alexandre yari yavuze eh, co- cari cerekeye umutekano munkundiye yavuze ibintu vyerekeye ngo ibyo umu- umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ajeje kumenyesha amakuru wiri nyamitwe ngo yamumenyesheje amubwira ngo abariko bararondegwa kubera ngo ibintu vya puci aho yanavuze yuko ngo hariho akanama kabaye umu- ngo hariho umuntu ngo yamubwiye yuko ngo arondegwa ngo batabuza kumurondera aranavuga ingene ngo bamusanze mu biro muri maison de la presse iki ibi bintu byose yashizeho kugira yerekane ingene umutekano wiwe eh, uda- utubahirijwe neza je bico nokivuga ko ca mbere ni uko mu by'ukuri umuntu wese kugira ngo afate ingingo yo guhunga biva mu mutima wiwe muri iki gihe nimba avuze ibi wirinyamitwe yamubwiye mbega none alexandre yovuga ikintu yiyagiriza wewe kugira ngo ace afata inzira yo guhunga abandi ba- bamenyeshamakuru basigaye ngaha mu burundi uwo bamaze gufatwa ngo apfungwe ninde hanyuma ikindi ni uko ku bijanye n'intuze n'itembagazwa ry'ubutegetsi murazi neza yuko ata gihugu na kimwe ku isi gifata itembagazwa ry'ubutegetsi nk'uko ari igikorwa ciza ni icaha kandi iyo bene kugikora byabagoye byabananiye ntibagishikeko baraheza bagafatwa baga- bakagirirwa amadosiye ubutungane bukabacira urubanza nico gituma rero jewe ngira nti ejo canke hirya y'ejo bikagaragara yuko hariho umumenyeshamakuru yagirizwa niba ibyo kuja muri ibi byo gutembagaza ubutegetsi iki si igikorwa ca cnc ni igikorwa c'ubutungane muri ico gihe rero novuga nti umumenyeshamakuru n'umurundi nk'abandi ashobora gukurikiranwa imbere y'ubutungane mu gihe bigaragara neza yuko yakoze icaha akurikiranwa ko co kimwe n'abandi banyagihugu aha rero jewe nomubwira yuko nimba vyarashitse hakaba abantu batera amagrenade mu- muri famiye yiwe je ico ntaco nzi ntaco noshingira intaye we arashobora kugifatira ko ati ndiko ndarondegwa mugabo urumva imvo zituma umuntu arondegwa ni nyinshi si uko aba ari umumenyeshamakuru gusa hanyuma ibi by'ibi by'uko ngo bamutanze mu biro muri mpuze maison de la presse je novuga yuko si alexandre yarondegwa ico gihe bari babasabye yuko batoza barashikiriza ibintu ikibiriraho kuko atakintu na kimwe byafasha mu bijanye n'umutekano hari habaye inama y'abaserukira amaradiyo na alexandre niyunge kasanzwe abizi baremeranya neza yuko ico gikorwa ataco bashobora gukora mugabo aho gushira mu ngiro ingingo bumvikanye ko bace bava muri ayo maradiyo yabo baca baja muri maison de la presse kugira bya bindi nyene bababujije ni naho rero ubutegetsi bwaciye buza burababuza ati nimwugare muriko murakora ibintu batigeze ibintu twumvikanye ko mudasubira gukora alexandre rero niho yari ari nimba rero byamuteye byatumye mu mutima wiwe yumva yuko atamutekano hari atahure neza yuko muri ico gihe atari alexandre bari baje barondera ibisigaye muri rusange nogira nti ni ukuri amaradiyo hariho ayakora ibi canke ibiri usanga ari amakosa mu mwuga arico gituma rimwe na rimwe twama twamamye tugahanura byansi naho hari n'ingingo zihora zifatwa na alexandre arabizi murakoze yego ariko rero eh, akabazo gato cyane yabajije ati wowe bagutereye grenade umuryango waguma aho ngaho
ico kibazo numva umengo na jewe ari jewe bateye grenade mu muryango iwanje sinogumaho gusa rero ikintu co gutahura ikintu gituma umuntu ategwa si kuba uri umumenyeshamakuru gusa kandi gutegwa si ikintu ciza jewe novuga ngo yo kuja gutegwa grenade kuko kwica umuntu ubuzima niko atiyihabwa kwica umuntu si ikintu twovuga ngo ngo ngo kirafise insiguro oya byumvikane rero yuko abo bantu bari baje gutera mu rugo rwiwe canke aho hantu umuryango we wari wahungiye nk'uko abivuga nta matohoza araba kugira ngo bigaragare neza yuko abaje kumutera gutera urugo rwiwe baje kurutera bavuga ngo dutera umu- umumenyeshamakuru aha rero sinzi ko we nyene yoba yaragize amatohoza kugira ngo amenyeshe neza abo bamuteye grenade abo ari bo kugira ngo n'ubutungane buronke aho bufatira kugira ngo bu- bufashe kugira ngo uburenganzira bwiwe ubuzima bwiwe bwubahirizwe n'ahandi ku bwacu ku bwa cnc twongera tuti nta mumenyeshamakuru n'umwe ategereza guhohoterwa mu buzima bwiwe afatiye bifatiye ku ntuze ku mwuga arangura buri munsi murakoze
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isaa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko rona bibabwiye facebook ni voa radiyo yacu hanyuma watsapu nimero ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turimo rero turaganira ku bibazo by'itangazamakuru n'abanyamakuru mu burundi abashyitsi bacu ni tabu renovate visi perezida w'umurwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ibimenyeshamakuru abagize uyu murwi bashyirwaho na perezida wa repubulika y'u Burundi turimo turaganira kandi na alexandre niyunge ko avugira urunani rw'abamenyeshamakuru mu burundi sendika de journaliste du burundi ari mu buhungiro kuri telefone dufite na fideli fideli we uraho neza
ndaha ndakomeye ye uri hehe
ni mu mugamba muri bururi ye none hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufitiye aba bashyitsi renovate tabu na alexandre niyunge ko
Eh, ikibazo ni uko ubuye boba ari abo bagejeje mu gusubira gutegura ubaze badushikiriza amakuru